Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Muri kumwe na Fidel niyo ngabo ndabaramukije mwese nk'uko bisanzwe ku minsi ya gatandatu turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Inyuma yaho ni ikiganiro c'umuziki. Ndabashimiye ko mwahisemwo ijwi rya Amerika ikaze kuri radio yanyu. Duhere mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi ikigo c'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro Istebu kivuga ko ibibazo vyo gufungura nabi bibandanya kwibonekeza mu gihugu. Ico kigo cemeza ko abarundi barenga ibice 40 kw'ijana bakenye kandi bibagora kuronka ico bafungura. Eroje Wirikaneza adufitiye inkuru y'imvaho.
Kuri wa gatanu Burundi bwahimbaje umunsi wa Afrika wahariwe kwegeranya ibiharuro wabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Ikigo Istebu kijejwe kuvyegeranya cari catumiye abakorera mu bisata bitandukanye na cane cane ibiraba ubuzima bw'abanyagihugu b'abirimizi. Harimwo inzego za leta n'amashirahamwe yigenga na mpuzamakungu hamwe n'abafasha mu bisata bitandukanye cane cane mu burimyi, ubworozi no kurwanya inzara. Umuyobozi mukuru wa Istebu yemeza ko umwimbu utabaye mubi rwose mu gihugu. Mugabo nubwo biruko avuga ko abarundi benshi bugarijwe na kigoyi kubera imva zigura hano Nicola Ndayishimiye barashobora kuba umwimbu wagenze neza muri ivyo bice mugabo abantu nabo baba muri ivyo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho haba hagize umwimbu uragenda urahano hantu umwimbu uradandazwa nk'ibintu biva mu burimyi dukoresha ngaha mu gisagara ca bujumbura vyose biva muri izo ntara biba vyarimwemo canke naho ugasanga hariho ibindi bintu biri inyuma umwimbu uno munsi ubonetse niwe duca dukoresha mu gufungura ntihagire ibindi dushiramwo ndashimira twari ikigo cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharuro abona ko imwe mu nyishu ikomeye ari ugushiraho umugambi wo kurima ibiterwa kanuni kuri buri ntara bivanye n'ibihimburwa kurusha ikindi nonavuga ni uko n'ibiharuro vyerekana yuko imirima dufise ari imirima mito mito tukayirimako biterwa vyinshi urashobora gusanga ku akarima umurima mutoyi uri ku biterwa birenga bitanu ico novuga ica mbere ni uko hindura uburyo bwo gukora uburyo bwo kurima tukarima ibiterwa bisa n'ibisa bavuga tuti nko muri no ntara turabona yuko hakunda umuceri abantu bari ngaha ni murima umuceri usa no ntara yobamwo inyumba imyumbati ni murima imyumbati gusa hariho hamwe hamwe babitanguye nko mu ntara za Gitega bagashira hamwe imirima urima akarima gatoyi kadashikana imetero mirongo ibiri kuri mirongo itatu ugaca wiyumvira yuko uzokuramo umwimbu bica bigorana umukuru Jean Parsem asanga kugira ibikunde habwirizwa kubandanya ingendo yo kuvuga ukuri leta ikemanga ivyo ishoboye ikerekana naho bigora kugira abayifasha bamenye aho irwaye Faustin Kumana igiki gishobora kutugwiziriza ubutunzi hakiri kare ni igiki hajya n'ubu twari kuba rero twavuze tuti uburimyi buzogenda gute ubutare buzogenda gute tuzana ubutunzi gute saseri tuzana ubutunzi gute uburyo tuzobukura he ibi bitegeza guhina kugira uburyo buboneke biriko bija mu ngiro gute nta gutinya kwerekana aho tugeze kuko turakuramo yako aho ngo umwimbu wama ugize ngo ni mwinshi warenge bakaza kwibuka yuko twoza gukura hanze byararenze inko kubera ya politiki yo gushaka kugira ikinyoma ngo abantu babone ko ibintu ari vyiza ikigo isitebu cemeza ko ubu imiryango y'abarundi irenga mirongo ine kw'ijana ikenye cane ingo mirongo ine zirenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo basha dusanga ari bice mirongo itanu na kimwe basanzwe bakenye bamwe mu bafashe uburundi bavuga ko hari agahembwe mu banyagihugu n'ubwo batorohewe claude bocu aserukira ubumwe bwa buraya yabivuze kuri uyu wa kane yariko yerekana ivyaranguwe mu mugambi wa muryango ufashe mu mugongo haraheze imyaka itatu yatangaje ko iyindi mfashanyo yo gushoboza abanyagihugu guhangana n'ubukene igiye gutangwa vuba effectivement on est centré sur les priorités du programme national de développement ego cyane twibanda ku migambi yashyizwe imbere na leta mu mugambi mukuru wo kurwanya ubukene iyo nayo ikora ku buzima bw'abantu niho gushoboza abantu kwivuza amasoko ntanganguvu n'ibindi birimo amashure jewe kimpimbara cyane ni uko imibereho y'abantu yisununuye mu bisata bitandukanye niko yashikirije ku murwa mukuru w'ubutunzi bujumbura n'umukuru w'ikigo sitebo yemeza ko hafatiwe ku bitigiri vyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu habaye akarusho mu bijanye no kurwanya ubukene dusanga twaragwanije ubukene turabiye ku bwa kera kuko twari ku bitigiri mirongo itandatu na bine n'ibice bitandatu ku ijana umuyobozi mukuru w'ikigo isitebu avuga ko ivyigwa nk'ibi ari ngirakamaro rwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitigiri vyatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushirwamwo inguvu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere eroje uri kaneza ijwi rya amerika mu rwanda sentare nkuru ya nyarugenge yatangaje ko idafise ububasha bwo kuburanisha urubanza rwa aimable karasira uzaramba aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ivuga ko ivyaha aregwa biri ku rwego mpuzamakungu erike bagira ubusa adufitiye ibindi kuri iyi nkuru bwana aimable karasira waje yiteguye gutangira kuburana urubanza mu mizi yatunguwe umucamanza amubwiye ko urubanza rutari mu bubasha bw'urukiko aburaniramo umucamanza yabwiye ababuranyi bombi ko abyibwirije yasuzumye imiterere y'ibyaha ubushinjacyaha burega karasira asanga bigomba kuburanishirizwa mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka umucamanza yibukije karasira ko ibyaha aregwa yabikoreye ku muyoboro wa youtube bityo ko ibiganiro yacishagaho bishobora kuba byarakurikiranwaga n'abandi bantu bari mu bihugu by'amahanga ubushinjacyaha bwo bwasobanuye ko buregera iki kirego urukiko rwisumbuye rwa nyarugenge bwasangaga rufite ububasha bwo kukiburanisha bubiharira ubushishozi bw'urukiko rukazabisuzuma rukabifataho umwanzuro ni ingingo itaguye neza karasira yabwiye umucamanza ko bashaka kumupfukirana mu cyo yise gushaka kumukubitira mu gafuka kandi ko atiteguye kubyemera yavuze ko kumwohereza kuburanira i nyanza bigoye kandi ko asanga inzego z'ubutabera zigamije kumwica zitwaje amategeko gatera agashobora umwunganira mu mategeko yavuze ko kuri iyi nzitizi urukiko rwagaragaje bagiye gutegura imyanzuro bakazayishyikiriza umucamanza mu bihe bitandukanye umucamanza yakunze kwihaniza uruhande ruregwa ko inzitizi ruzamura zigamije gutinza urubanza ku bushake mu iburanisha rero uko umucamanza yari yababwiye ko babishaka batabishaka kuri uyu wa gatanu bagombaga gutangira kuburana mu mizi bitaba ibyo urukiko rukabifataho icyemezo karasira haregwa ibyaha byo gupfobya guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi gutangaza amakuru y'impuha no gukurura amacakubiri mu banyarwanda uregwa ahakana ibyaha byose akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki kandi ko muri we adateze guteshuka kugaragaza icyo yita ukuri icyemezo kimugumisha cyangwa kimwimurira mu rundi rukiko kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi ku bireba umunyapolitiki christopher kayumba we yaburanye asaba gufungurwa by'agateganyo yasobanuriye urukiko ko kuva yafatwa afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko kayumba uburana mu buryo busa n'ubwa mwarimu uri gutanga amasomo yabwiye urukiko ko ibimukorerwa bigamije gukora icyo yise akagambane kagambanira itegeko nshinga rya repubulika yavuze ko afungiwe mu kato gakomeye mu cyumba kiri mu buvumo kirimo za kamera zigenzura ibyo akora byose kayumba yabwiye urukiko ko abaregwa icyaha nk'icyo aregwa cyo gufata ku ngufu basaga ibihumbi bitatu muri gereza afungiwemo gusa abandi bo yemeza ko bafite ubwinyagamburiro yavuze ko ibyo aregwa bitari ukuri ahubwo bishingiye ku ishyaka rwandizi platform for democracy yashinze mbere yo gufungwa kayumba yavuze ko gereza itamwemerera guhura n'umwunganira mu bwisanzure yaba inyandiko bashaka guhanahana zireba urubanza rwe avuga ko gereza izimwambura kayumba yabwiye urukiko ko kubera gufungwa nabi byamuviriyemo kurwara umuvuduko w'amaraso yakutse amenyo kandi umutima utera cyane kayumba wafunzwe atarambara amadarubindi y'amaso ubu arajya gusoma inyandiko akabanza kuyiyambaza yavuze ko yaba we karasira n'umunyamakuru cyuma hasani iyo umwe yaburanye akiregura mu mvugo zidashimisha ubutegetsi abandi baba bagomba kubihanirwa yisunze ingingo z'amategeko uyu wahoze yigisha muri kaminuza y'u rwanda yavuze ko igikorwa cyose kinyuranije n'itegeko nshinga nta gaciro gihabwa yavuze ko mbere yo gufungwa hari abamusabye kwitandukanya n'ishyaka rye arabangira yabwiye urukiko ko bamubwiye ko nadahamagaza itangazamakuru ngo yitandukanye naryo bazamufunga kandi ko inkiko ntacyo zizamumarira uretse kujya zitaba byo kurangiza umuhango kayumba akavuga ko ibyo bamubwiye ari nabyo biri kumubaho kuko hari ibyemezo inkiko zimufatira bikaba imfabusa kayumba yabwiye urukiko ko wakurikiranaga dosiye ye mu rwego ribu yamubwiye ko gufungurwa kwe biri mu biganza bye igihe cyose yaramuka yitandukanije n'ishyaka rpd kayumba yasabye ko urukiko rwasuzuma ibyo byose rugafata icyemezo kimurekura by'agateganyo urukiko rwamwibukije ko hari ibyo atekereza ibyo yabwiwe ariko hari n'ibyo amategeko ateganya kubyaregwa kuri kayumba yisunze inyandiko zitandukanye z'abanditse ku butabera bw'u rwanda kuva inkiko zabaho mu rwanda zishyigikira ibyemezo by'abanyabubasha umunyamategeko jean bosco ntirenganya sefu nawe yisunze amategeko yabwiye urukiko ko ntawe ushobora gukorerwa ibikorwa by'iyicarubozo bimutesha agaciro asaba urukiko gusuzuma ubusabe bw'uwo yunganira agafungurwa by'agateganyo asanga ntacyo byakwangiza ku rubanza ko ahubwo urukiko rushobora kugira n'ibyo rumutegeka akabyubahiriza ubushinjacyaha buvuga ko kayumba afatwa nk'abandi bose bafungiwe mageragere buvuga ko gereza arimo yabugenewe yubatswe mu buryo bwemewe n'amategeko bwasabye ko kayumba akomeza gufungwa kuko dosiye ye bwarangije kuyiregera urukiko ubushinjacyaha bwahakanye ibivugwa na kayumba ko afunzwe kubera ko ari umunyapolitiki bwasobanuye ko u rwanda ari leta yemera imitwe ya politiki myinshi bwavuze ko umukeka icyaha gihanwa n'amategeko y'u rwanda yise itekiniki ibyo akurikiranyweho kayumba aregwa gufata ku ngufu cyangwa gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato icyaha akomeza guhakana akavuga ko gishingiye ku mpamvu za politiki icyemezo kimufungura cyangwa gikomeza kumufunga by'agateganyo kizamenyekana ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi aha bagira urusa ijwi ry'amerika i kigali muracyari kumwe na radiyo yanyu ijwi rya amerika tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nabibabwiraga mu ngingo nkuru leta ya uganda yiteguye kohereza ingabo muri repubulika ya demokarasi ya kongo kwifatanya n'izindi ngabo z'umuryango w'uburasirazuba bwa afurika abinyujije ku rubuga rwe rwa twitter umuvugizi w'ingabo za uganda brigadier general felix kurayije yavuze ko igisirikare kiri mu myitozo ya nyuma yo kwitegura umunsi n'igihe bazagendera nticyatangajwe kenya imaze kohereza abasirikare bagera ku ijana na mirongo itandatu mu burasirazuba bwa kongo mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda imvura yaguye mu ijoro ryo kuwa gatatu rishyira kuwa kane yishe abantu batatu mu mujyi wa kigali iyi mvura yaguye amasaha menshi abo yahitanye yabataye mu miyoboro itwara amazi n'inkuru ya jean batiste mico myiza muri aba bishwe n'amazi y'imvura mu mujyi wa kigali harimo yitwa twagirayizi inosa w'imyaka mirongo ine n'itandatu y'amavuko wari mu murenge wa rwezamenyo mu karere ka nyarugenge ubwo radiyo ijwi ry'amerika yageraga aha yahasanze abaturage benshi bashungereye ahari umurambo w'uyu mugabo umugore we nawe yaje kuhagera ariko kubera agahinda ntiyabasha kugira icyo avuga mu marira menshi uyu mugore yateze moto akurikira imodoka itwaye umurambo mu buruhukiro bw'ibitaro jean claude barame na eriya hakizimana ni bamwe mu babonye bwa mbere mu gitondo umurambo wa twagirayezu ukiri mu muferege amutaburuye dusanga yapfuye yagagaye atarimo aramuzinga ko ntabwo amaguru yakugwa hejuru y'ukundi umutwe uri ku ruhande nyine ubona byari byarangiye ntiyari yapfuye ntabwo yari akiri muzima iyo mvura yahereye saa kumi n'ebyiri rwose n'iminota nibura nka cumi n'itanu ubwo rero ni igihe twabaga n'ubundi akazi karimbanyije dutegereza kuyita ngo kugira ngo dukomeze dukore ni uko yanga guhita rwose yahise mu ma saa tatu n'igice saa yine gutyo ingufu ayo mazi yari afite rwose yabaga yatwaraga nk'umuntu nk'uko yatwara icyatsi niko guhita rero imugezamo hariya yari umukarani nyine hano ruguru yaranarindaga igaraje hano hepfo abandi bageze ahatoraguye umurambo wa twagirayezu wabonaga mu maso hijimye baba mu biganiro bagiranaga bagarukaga ku bukana bw'imvura yaguye mu mujyi wa kigali bahanahana amakuru aho buri umwe yabwiraga mugenzi we ingaruka iyo mvura yagize aho atuye mu minsi ishize abahitanwaga n'imvura akenshi ubuyobozi bwavugaga ko byaterwaga no gutura mu manegeka ariko kuri iyi nshuro hose uko bimeze nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe kurwanya ibiza philippe habinshuti imvura yahitanye abantu batatu mu mujyi wa kigali ni ukuvuga umwe muri nyarugenge umwe muri kicukiro n'undi muri gasabo ntabwo bari bateye mu manegeka ahubwo ni amazi yatembaga akabatwara bari kwambuka cyangwa se aho yabatanze amazi mwuzuye ukabatwara kuba abantu barimo gutembanwa n'amazi aho si ukubera ibikorwa remezo nk'imiyoboro y'amazi bidatunganije neza nibyo philippe habinshuti akomeza asubiza wenda nubwo haba ahantu hari umuyoboro mutoya cyangwa se utameze neza kuwukosora ntabwo ari ibintu bikorwa mu mvura niyo mpamvu uyu munsi ikirimo gikwiye kuba gikorwa ni ukwitwararika no kwitondera aho hantu tuvuga ko bashobora gutera ikibazo noneho gahunda zo kwagura imiyoboro no kuyishyiraho itari izo ni gahunda ziba zisanzwe ziri ibyo ntabwo tubikora uyu munsi kuvugana na n'inzego zibishinzwe minisiteri y'ibikorwa remezo umujyi wa kigali n'inzego z'uturere ntabwo bikorwa ubu ngubu imvura yatangiye kugwa radiyo ijwi ry'amerika yazengurutse mu karere ka nyarugenge mu mirenge ya nyakabanda kimisagara rwezamenyo na kigali hibasiwe kurusha ahandi aha hose hagiye hagaragara amazu atuwemo n'abaturage yangiritse inkuta n'inzitiro cyane ibyubatse mu matafari ya rukarakara cyangwa ibyondo imihanda nayo yaba iy'itaka n'iya kaburimbo imiyoboro y'amazi ayirinda yari yuzuye ku buryo amazi yiroshye muri iyo mihanda agace ka nyabugogo kabarizwamo aho abagenzi bategera imodoka hagari kurusha ahandi mu gihugu gakunze kwibasirwa n'amazi y'imvura aturuka ahantu hatandukanye mu mujyi wa kigali kuri iyi nshuro ntabwo kibasiwe minisiteri y'ibiza ivuga ko ibi byatewe no kuba ibiraro byo muri aka gace biheruka gusanwa aho byazamuwe mu butumburuke no mu bugari ikigo cy'igihugu cy'iteganyagihe cyaherukaga gutangaza ko hagati ya tariki cumi na makumyabiri z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka hazagwa imvura nyinshi ugereranije n'isanzwe igwa muri iki gihe aho izaba iri hagati ya milimetero mirongo inani na milimetero magana abiri mirongo ine by'igipimo cy'imvura mu kwezi kwa kane uyu mwaka nabwo mu mujyi wa kigali ibiza bitewe n'imvura byahitanye abantu babiri bo mu karere ka kicukiro jean batiste mico myiza ijwi ry'amerika i kigali tukiri mu rwanda mu rukiko rwisumbuye rwa nyarugenge umucamanza aravuga ko asanga urubanza rwa aimable karasira uzaramba rutari mu bubasha bwe aravuga ko ibyaha aregwa biri mu rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka umucamanza yavuze ko urubanza asanga rutari mu bubasha bwe akavuga ko ibyaha karasira aregwa byakorewe kuri interinete kandi ko abo mu bindi bihugu bakurikiranaga ibiganiro bye karasira yarwanyije iyo ngingo avuga ko kumwohereza kuburanira i Nyanza bidakurikije amategeko aregwa ibyaha byo guhakana no guha ishingiro jenoside yakorewe abatutsi uregwa arabihakana akavuga ko bishingiye ku nyungu za politiki icyemezo kizafatwa ku itariki ya makumyabiri n'eshanu z'uku kwezi mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda bambura amatara b'intara za rumonge makamba rutana ruhigi cankuzo na muyinga ku ruhande rw'uburundi nambura amatare wa kigo Kigoma ku ruhande rwa Tanzania bahuriye mu nama mu mujyi wa Kigoma muri Tanzania iyo nama ya cumi na karindwi yari igamije gusuzuma uko umutekano ku mupaka w'ibihugu byombi wifashe Thierry Vendayishimiye ni inama yashimikiye cyane cyane ku bibazo abafata ingendo baja bukabagira urudandazwa n'ikoreshwa ry'abana imbibe z'ibyo bihugu zihinduka bivuye ku nzuzi babura amatari bagize izo ntara biyemeje gutsimbataza umubano mwiza ushingiye ku korohereza abava muri izo ntara baja kuramukanya canke gukorera mu zo bahana imbibe mu kindi gihugu buramatari w'intara ya Makamba ngo zirazana Françoise mu ijambo yashikirije yadomye urutoke ku makosa akugwa n'abajejwe uruja n'uruza ku mipaka y'u Burundi na Tanzania ayo nayo nibiturire bisabwa kugira batange kuri gusa murekarengane ya ujirani mwema canke bagusinyire ko winjiye mu Burundi canke Tanzania amakosa kogwa bituma ingendo zimwe zimwe kandi amakosa kogwa n'abajejwe uruza n'uruza bataba bubahirije y'amasezerano ya ujirani mwema mbere bigahava bikwega no kutubahiriza amasezerano ya East Africa Community Tobias Andengenye yishuye buramatari wa Makamba hamwe n'abasabwa ibiturire ku mupaka kubibamenyesha ati mugabo no ku ruhande rw'u Burundi mwikebuke.
Kwa hiyo tunawaasa wale wote ambao sheria yetu haiwavumilii maafisa wake wanaochukua rushwa kuri ibyo turasabye abo bose bagira ingorane zo gusabwa ibiturire kuduhamagara kuri nimero itariha ijana na cumi na gatatu tanzania ntiyihanganira abasaba ibiturire ariko no ku ruhande rw'i burundi namwe bwe mwikebuke kuko biravugwa ko ibiturire bisabwa abinjiye maanake tumeambiwa ni pande zote mbili.
Buramatari wa Makamba yasabye kandi ko murekarengane iha uburenganzira bwo kumara iminsi cumi n'itanu mu gihugu ugiyemwo yokongerezwa ikiringo kigashika ku mezi atatu canke arenga abaje gupagasa nabo agateka kabo kubahirizwe ku mpande zose dusaba ko umutanzaniya canke umurundi ava mu ntara ya kigoma katavi na kagera canke uva mu burundi mu ntara ya rumonge makamba rutanacambuzo ruhigi na muyinga nuko boronswa ako gapapuro bakakaronswa tukaduza iminsi nk'uko twari twabivuze muri iyo nama iheruka twari twasabye yuko ako gapapuro koduzwa iminsi y'amezi atatu kugira ngo baborohereze mu bikorwa bya buri minsi yose ikindi nacyo ni uko tworaba ukuntu abakozi bakorera mu mirima baza bafise umwanya muto ngaha mu gihugu cya tanzania twokwiga ukuntu abo bantu bocungerwa umutekano wabo n'ibintu byabo kugira bakore batekanye Tobias Adengenye akaba yasabye ko abo baje gupagasa muri Tanzania bohabwa icemezo catewe ko umukono n'uwuserukira leta cemeza ko agiye kuhakorera amezi atatu canke arenga gutyo leta ya Tanzania yokwakira abo bakozi ikabaha icemezo ko bafise uburenganzira bwo gukora akazi muri Tanzania kandi kubahiriza agateka kabo kubijanye n'abana binjizwa muri Tanzania buramatari wa Kigoma Tobias Adengenye ati ntituramenya neza ko abo bana bakoreshwa muri Tanzania canke ko bahaca barengana abakaja gukoreshwa mu bindi bihugu ariko bafatikanyije n'abarundi bagiye kwicarira ico kibazo kwa hiyo hizi naamini nchi zote mbili ibi bihugu bibiri ntibishigikiye ko abana bakoreshwa kandi amategeko abibuza tugiye kwicara dutohoze hanyuma dufatire ingingo abo binjiza abana n'ababakoresha baba abahungu baba abakobwa bategerezwa kurindwa kumwe kwa sababu hilo halina ubaguzi ku kibazo c'uruzi maragarazi rugabura uburundi na tanzaniya rwahubye rukanyaga amatongo abarundi buramatari wa makamba asaba ko hoshingwa akarimbi gatandukanye n'urwo ruzi inama y'abo ba buramatari yapfunditse ko imigwi ijeje imbibe z'ibihugu yoshinga uburimbi butimuka ntibagume bizeye inzuzi canke ibindi bishobora kuzimangana iyo nama ya ujirani mwema igira cumi n'indwi yarangiye hasabwe ko intara za kagera katavi na rukwa zo mu gihugu ca tanzaniya nazo zokongerwamwo kandi iyo nama ikaba kabiri mu mwaka urakoze terive ndayishimiye iri ni ijwi ry'amerika amakuru y'imikino ku cyumweru nibwo irushanwa ry'igikombe cy'isi umupira w'amaguru rizatangira mu gihugu cya katari amakipe y'ibihugu mirongo itatu na bibiri harimo atanaturuka ku mugabane wa afurika niyo azahatanira icyo gikombe abakinnyi magana inani na mirongo itatu n'umwe b'amakipe yose y'ibihugu bazakinira muri iryo rushanwa bose bateranye baguzwe akayabo kangana na miliyari cumi n'esheshatu z'amadolari timu harisi ishimwe bamwe muri aba bakinnyi bazatangira kugaragara mu mukino uzafungura igikombe cy'isi kuri icyo cyumweru bose hamwe bafite agaciro k'amafaranga abarirwa kuri miliyari cumi n'eshanu z'amayero ni ukuvuga asaga miliyari cumi n'esheshatu z'amadolari y'amerika uramutse wumva uyu mubare ari munini cyane ku buryo utabyumva wafata ko agera kuri miliyoni hafi makumyabiri n'enye z'amadolari y'amerika ariyo yatanzwe hagurwa abakinnyi makumyabiri na batandatu n'amakipe bakinamo dufatiye urugero ku ikipe yo muri costa rica yonyine twegereranya n'abakinnyi bo mu bwongereza abakinnyi bo muri costa rica bafite agaciro ka miliyoni makumyabiri n'eshatu mu gihe abo mu bwongereza bo baguzwe arenga miliyari imwe na miliyoni magana atanu z'amadolari y'amerika igihugu cya brezil nicyo cyiza ku mwanya wa kabiri aho gitanga akayabo ka miliyari imwe na miliyoni magana ane z'amadolari y'amerika ubufaransa buza ku mwanya wa gatatu aho bukoresha amadolari miliyari imwe na miliyoni zirenga gato magana atatu dufatiye urundi rugero ku mukinnyi umwe w'umufaransa ukinira paris saint germain kylian mbappe niwe waguzwe amafaranga menshi kurusha abandi aho agera kuri miliyoni ijana na mirongo inani n'eshanu z'amadolari y'amerika tugiye muri afurika sadio mane ukomoka muri senegal yaguzwe miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri mu gihe ikipe yose yatanze akayabo ka miliyoni magana atatu na cumi n'eshanu z'amadolari y'amerika maroc nayo inganya na senegal miliyoni magana atatu na cumi n'eshanu z'amadolari ghana ni miliyoni magana abiri na zirindwi cameroon ni ijana na mirongo irindwi na zirindwi naho tunisiya ni miliyoni mirongo itanu na zirindwi umukino uzabimburira iyindi uzahuza igihugu cya equateur na katari mugenzi wacu fide niyo ngabo yavuganye na steve gateretse umunyamakuru imikino ukorera radiyo iteka fm bujumbura aravuga uko abona abakunzi b'umupira w'amaguru biteguye icyo gikombe mu burundi cyane cyane mu mujyi wa bujumbura hari bujumbura igikombe baraciteguriye mu mabarabara baba bashize amatelefone yabo ku matwi bumviriza amakuru y'inkino hirya nino bigenda bivugwa ku gikombe cy'isi amaradiyo aritegura gutangaza kino gikombe hari n'amaterepurize aba agenda yerekana inkino ku mayikarampura nayo navuga ngo ariko aritegura dushobora kuvuga yuko atari ku murindi umwe n'igihe cyabera muri afurika diside cyangwa muri brezil ariko bigaragara ko n'ubundi gikombe cy'isi abantu barashaka ihorumbira amakuru yashikiye urambarira nimba ari byo ko radiyo televiziyo nasiyonari y'u Burundi radiyo televiziyo y'igihugu yaronse uburenganzira bwo gushobora kwerekana izo nkino ku buntu nibyo ego cyane radiyo televiziyo y'igihugu iri mu maradiyo cyangwa mu mateleviziyo yaronse uburenganzira bwo kwerekana zino nkino mubona bizogira iki n'ikihe bizohindura ku byerekeye abarorerezi ni umunezero ku barundi kubera ko radiyo televiziyo y'igihugu barayikurikira ni isheni navuga ngo zikunda guca kuri sitari tayime bidasabye ko abantu bayiha rero mu birere bitandukanye abadashobora kugura ayandi mantene paraborike ngo ashobore kuraba izindi nkino byoroshe eh, bashobora guca kuri rtnb zino nkino bakazireba byoroshe bivuga ngo amafaranga yo kugura amadekoderi amafaranga yo kuza kugura amabonema araza kuba agabanuka cyane naho ku byerekeye abakinyi bakomakomeye bakomeretse dufate nko kuri senegal sadio mane naho bamushize ku rutonde rw'abakinyi bazoja guserukira senegal biravugwa ko mu nkino za mbere atazokina ubufaransa burafise nk'abakinyi nka paul poba ngolo kante kipembe christophe nkunku batazogira uruhara muri ico gikombe kubera gukomereka na rafael varane naho bamushizemwo bivugwa ko atakize neza ubukomereke bwiwe nikihe ubona nk'abo bakinyi bakomakomeye cyane cyane sadio mane ku vyerekeye akarere ka afurika ingaruka bizogira ku bakunzi biwe no ku mupira w'amaguru muri afurika na senegal abantu bari bibaza ko arimwo sadio mane byofasha cyane niki ubona ingaruka bizogira ku bakinyi nk'abo bakomakomeye batazoshobora gukina mu kwishura kamera iwacu ku mugabane wa afurika sadio mane na ekipe yiwe ya senegal ni umukinnyi navuga ngo afite igikundiro haba mu kibuga cyangwa inyuma y'ikibuga ni n'umukinnyi navuga ngo yagize uruhare rudasanzwe kugira ngo senegal ishobore gutwara kandi iheruka yabereye muri cameroon ni umukinnyi navuga ngo kirumara kesaso aho yari ahora muri liverpool ndetse n'ubu naho ari muri ekipe yiwe ya bayern kuba adahari hari ikintu navuga ngo ekipe ya senegal iteza guhomba na cyane cyane mu nkino z'ibanze kuko ekipe y'igihugu bigaragara yuko izokina itamufise urugero rw'amagara yiwe bisa naho ariko rurisononora abaganga bariko baramukurikirana mu budaga ariko novuga ngo kuba adahari inkino bazokina batamufise hari ikintu bagomba kubura ku rundi ruhande na koti y'abafaransa ah, turabizi ko ni igihugu cyaheruka gutahukana ino mondial ya 2018 yabereye mu burusiya ko abakinnyi bakomakomeye badahari nka engoro kante paul bogba christophe nkuku ndetse na rafael varane bakize neza ni ekipe y'igihugu y'ubufaransa ifite abakinnyi benshi beza ariko yabuze abakinnyi bakomeye cyane abakinnyi kirumara novuga ngo bakina no mu makipe akomakomeye kuba badahari bishobora kuza kwiyongera kuri rya jambo bahora bavuga ngo igikombe aho cyatashe kiba gitahukanye bishobora kutaborohera bikarangira bavuyemo hakiri kare bashobora kuvuga nk'uko ariko n'ubundi ubufaransa bifite abakinnyi beza ariko n'iyo baba bari kuba bahari byari kuba byiza kurusha ndabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze murakoze cyane ahantu dusoreje aya makuru hamwe na nadia taha na jofre mutagomba bamfashije kuyabagezaho tubashimiye kuba mukurikira radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kandi muri benshi ku migabane yose y'isi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi usoza icyumweru iyahumye yonyine ntihumana n'izindi murangize icyumweru neza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
ni ngaha dusozereye amakuru twari tubafitiye muri kano kanya dushimire abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri mikoro mwari kumwe na fide niyo ngabo mugire ibihe byiza tubasigaranye ikiganiro cy'umuziki
mama eh, kunywa maziwa mama eh. nakuwaza kila nikiona picha yako unanipa mawazo nikituma ujumbe mfupi kwa simu ya rununu yako unanipuuza ufanye poa it's not fair kunifanya hivyo kunifanya nilie Ni nini mbaya nimefanya ili kunipa kichapo hiki unataka niwe nikiimba nyimbo za kukubembeleza unataka niwe nikilia sababu ya penzi